turashimiye ko muzindutse murumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse gute inshuti bakunzi bacu mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero mirongo ine na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali ikaze mu makuru yo muri kino gitondo mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe mu burundi abagore n'abana bakuwe mu vyabo n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe bavuga ko ubuzima bwabo atako bwifasha mfise umwana muto kaca usanga ndabura ibintu ndamufuka nk'ubu yamaze kujya ku mugongo ataraseze ukwezi kubera kubona imbeho ni nyinshi aha hasi turyama ku birago n'icyo kirago hamwe kiguruka kironka urabona hasi harakanye aba ni bamwe mu bateshejwe izabo n'imyuzure ubu bari muri site ya martyazo iri muri komine mubimbi y'intara ya bujumbura muri kongo naho abanyagihugu basaba ko ingabo za monusco zitahuka mu bihugu vyabo mu hirya nino ku isi korea y'epfo ivuga ko korea ya ruguru ikaramuka ifashije uburusiya nk'uko ibivuga nayo izoca iha inkoho ukraine aha muri amerika naho hasigaye iminsi itandatu gusa ngo umunsi w'amatora nyezina ushike turaza kugaruka ku bitandukanye ku vyerekeye imyiteguro aho igeze musangwa ikaze rero kandi mwakoze gucagura ijwi rya amerika amakuru yacu tuyahere muri kongo aho abanyagihugu basaba ko ingabo za monusco zitahuka ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu geoffrey mutagoma kumenya amaherezo y'imwe mu ntambara zangije byinshi kuri iyi si nyamara mu buryo buteruye bigoye kimwe no kumenya igihe ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe guhagarika iyo ntambara zizarangiriza ubwo butumwa repubulika ya demokarasi ya kongo irashaka amahoro byihuse mu burasirazuba bwayo bukungahaye cyane ku mabuye y'agaciro ariko ibibazo bishingiye kuri politike muri iki gihugu biratuma ubutegetsi bushaka ko ingabo za ONU zitaha vuba bivuze ko igice kinini cyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyasigara cyihariwe n'imitwe y'abarwanyi bityo abaturage babarirwa muri za miliyoni bavanywe mu byabo bagasigara nta ngabo zibarinda n'umutekano bafite uko biri kose abanyekongo benshi bamaze kurambirwa n'ibibera mu gace izi ngabo zikoreramo ku buryo bumva bashaka ko zitaha Geoffrey Mutagoma urakoze hagati aho ishami rya ONU ryitaha abimukira naryo OYM mu mpyapfunyo rivuga ko abataye izabo kubera intambara ibandanya muri sudani bageze kuri miliyoni cumi na zine joffre umukuru w'umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira oem pop uh, kuri uyu wa kabiri yatangaje ko abantu bagera kuri miliyoni cumi n'enye bahunze ingo zabo muri sudani aba barimo abatataniye uh, imbere mu gihugu bagera kuri miliyoni cumi n'imwe n'abambutse imipaka bahungira mu bindi bihugu bagera kuri miliyoni eshatu n'ibihumbi ijana kuva mu kwezi gushize abagera ku bihumbi magana abiri bamaze guhunga Yavuze yavuze ko uyu mubare urimo abavanywe mu byabo mbere y'intambara y'imbere mu gihugu yatangiye mu kwezi kwa kane umwaka ushize
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya n'amakuru tubafitiye umushikiranganji ajeje imigenderanire ya korea ya ruguru ari mu burusiya mu biganiro bibaye mu gihe intambara iki gihugu kirwana na ukraine yafashe iyindi ntera ni nyuma kandi y'uko korea y'epfo n'ishirahamwe rya nato bitangarije ko ingabo za korea ya ruguru vuba zishobora kuzoba zatanguye gufasha iz'uburusiya tim harris ishimwe abandanya umuryango wa wotani wo gutabarana hagati y'uburayi na amerika ejo kuwa mbere watangaje ko ingabo za korea ya ruguru zibarirwa mu bihumbi zarimo zegera ahabera isibaniro ry'intambara ibi byatunguye ukraine ivuga ko ibihano mu rwego rw'ubukungu kuri ibyo bihugu bidahagije ahubwo ko ikeneye izindi ntwaro n'izindi gahunda zo ku rwego mpuzamahanga byayifasha gukumira ingabo za korea ya ruguru korea y'epfo iryamiye amajanja kuva yarwana n'iya ruguru hagati y'imyaka igihumbi magana cyenda na mirongo itanu n'igihumbi magana cyenda na mirongo itanu na gatatu yamaganye uwo musanzu ku burusiya bamwe mu bategetsi bayo bahangayikishijwe n'uko uburusiya nabwo bushobora kuzashyigikira umwanzi wabo perezida wa ukraine volodimir zelenski yavuganye na perezida wa korea y'epfo yun kunyel kuri uyu wa kabiri amubwira ko korea ya ruguru ihinduye isura y'iyi ntambara korea y'epfo yavuze ko ishobora gutangira guha intwaro ukraine niba ingabo za korea ya ruguru ziyemeje gushyigikira uburusiya amerika yo yatangaje ko itazongera gushyiraho amabwiriza mashya arebana n'uko intwaro iha ukraine zigomba gukoreshwa niba korea ya ruguru yinjiye muri iyi ntambara tim urakoze steve bannon yabaye umuhanuzi n'inkoramutima cane ya donald trump umukandida w'umugambi w'abarepublikane yaraye asohotse agasho nyuma y'amezi ane yari amaze apfunzwe edi rwema arabandanya ino nkuru bannon yarekuwe mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri asoje igihano yahanishijwe kubera icyaha cyo gusuzugura inteko ishinga amategeko yari afungiwe muri gereza yo ku rwego rw'igihugu muri leta ya connecticut uyu wagize uruhare rukomeye mu gufasha donald trump gutsinda amatora yo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu yabwiye itangazamakuru hanze ya gereza ko gufungwa kwe bitamuhungabanyije ahubwo byatumye arushaho gukomera intandaro yo gufungwa kwa bannon ni ukwanga kwitaba komisiyo yihariye y'umutwe w'abadepite yakoraga nketi ku gitero cy'abayoboke ba trump cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe kuri capitol yari yahamagajwe kuyisobanurira ibyo yaba azi kuri iki gitero icyo gihe yanze kuyitaba steve bannon arekuwe hasigaye icyumweru kimwe gusa ngo muri amerika haba amatora y'umukuru w'igihugu mu bihumbi bibiri na makumyabiri yarezwe nanone ibyaha by'uburiganya no kunyereza inkunga y'amafaranga y'abaturage yagombaga gukoreshwa mu kubaka urukuta ku mupaka uhuza amerika na megisike mbere yo kuva ku butegetsi mu bihumbi bibiri na rimwe donald trump yamuhaye imbabazi kuri icyo cyaha n'ibindi edi urakoze uca utujana muri palestina aho umwe mu bakozi bakuru b'ishami rya onu ryitaho ku mpunzi muri ico gihugu yatangaje ko guhagarika ibikorwa vy'iryo shirahamwe bizoteza igihengeri kinini mu kazi bakora ko kugeza ibikorwa vy'ubutabazi ku baba mu ntara ya gaza edi rwema turacari kumwe ibi jonathan fowler uvugira unirwa yabitangaje nyuma y'icyemezo cy'inteko ishinga amategeko ya isiraheli gihagarika burundu ibikorwa by'iryo shami muri isiraheli no muri yeruzalemu y'iburasirazuba ni icyemezo cyanenzwe bikomeye n'imiryango myinshi mpuzamahanga n'ibihugu birimo na leta zunze ubumwe za amerika inirwa imaze imyaka irenga mirongo irindwi itanga inkunga n'ibindi bikorwa by'ubutabazi ku mpunzi z'abanyapalestina nyuma y'igitero umutwe wa hamas wagabye kuri israheli mu kwezi kwa cumi umwaka ushize inirwa yashyizweho igitutu cyinshi n'abategetsi ba israheli bashinja abakozi b'iryo shami kugira uruhare muri icyo gitero ariko fawula akomeza avuga ko ibikorwa bya unirwa ari ingenzi kandi bidashobora gupfa gusimburwa cyane cyane mu karere ka gaza unirwa isanzwe ifite abakozi hafi ibihumbi cumi n'umunani barimo abarezi n'abakora mu nzego z'ubuzima mu ntara ya gaza no muri sijordaniya yatangiye gukorera muri utwo duce mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo ine n'icyenda umuvugizi wa unirwa jonathan fawler avuga ko yizeye ko israheli izisubiraho ku cyemezo cyayo
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru muhejeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu mu kanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya afurika ayo mu karere k'ibiyaga binini vya afurika tuyahereye mu burundi ubuzima bw'abagore n'abana bakuwe mu vyabo bahungishwa ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe bwifashe nabi abari muri site matyazo muri komine mubimbi bavuga ko bataronka uko baryamisha abana cane cane abakivuka kubona amazi yo koza abakivuka navyo nyene n'ikibazo inkuru ya tiarive ndayishimiye i kigali mu rwanda ufise umwana muto kaca usanga ndabura ibintu ndamufuka harakuze ukwezi ariko natanguye kumushyira ku mugongo kubera kubona imbeho ni nyinshi mwijoro amazi arara arakoroka ukuvuga arararira bukarinda buca kubera imbeho uwo ni umwe mu bakenyezi baherutse kubyarira muri site ya matyazo iri muri komine ya mubimbi mu ntara ya bujumbura ari mu bahimuriwe bitewe n'amazi ya tanganyika yateye muri zone ya gatumba haretecera bimura abakunzi b'ijwi rya amerika bamusanze ahetse umwana w'ukwezi kumwe gusa uwo mukenyezi yabiganiye ubuzima babayemo ngaho muri iyo site na cane cane ku mubyeyi afise umwana muto cane ko kuronkaho kumuryamika bigoye cane cyane binyorohera kubera turyama turi benshi ni hatoye ufise umwana muto kaca usanga ndabura ibintu ndamufuka uwo mubyeyi amaze ukwezi kumwe abyaye anavuga ko bahangayikishijwe n'isuku rike riharangwa aho usanga abana babo baguma bagwaye indwara zituruka ku isuku rike avuga ko ibyo biterwa no kuba ata amazi meza bafise ikibazo c'amazi rero akabona ko ari intandaro ya byose kuko bakoresha amazi baguze buri munsi kandi atanu n'ubushobozi bwo kuyagura bafise ukavoma ibido y'amajana atanu kandi ndi umubyeyi nca mvoma ibido z'ibihumbi bibiri mbwira ibyo bihumbi bibiri buri munsi buri munsi ni ukuvuga kuva mbyara buri bido z'ibihumbi bibiri mugenzi we nawe avuga ko harimwo abarara bahagaze kuko aho baryama hameze nabi avuga ko n'ikirago baba bashashe hasi basanga carengewe n'amazi ayandi akamanuka ku mahema babamwo bakisanga aho baryamye batose batanaronka aho bihengeka aha hasi turyama ku birago n'icyo kirago hamwe ukiguruka kironka urabona hasi harakanye harakanye uca usanga caboze kubera hasi haguma hakanye hari amazi aha kandi bavuga ko hasi haba hatose cane hakaba naho usanga haraje umukungugu bavuga kandi ko hari aho babona ibinyamugera munsi y'umukeka baba baryamye ko rimwe na rimwe bikanabarya ibinyamugera bimeze nk'ibinyo kujya ku binyo byo mu wese ukabona gitaragurika kiva munsi ikindi abo bakenyezi bavuga ni uko aho bavoma amazi yo kugira isuku no guteka usanga ari kure cane iyo batarose amafaranga yo kuyagura bikabagora cane kuja kuyizanira uyu mukenyezi avuga ko hari igihe ahora aja kuyizanira kandi atarakomera umugongo kuko amaze ukwezi kumwe yibarutse bikanamutera ikibazo gikomeye nk'uko abisigura ikibazo cy'amazi kabisa kiratunanije ngiye kuvoma ca ntangura kuva kandi kubera nk'uyu mubyeyi ntarakomera umugongo ukaca usanga amazi amafaranga baduha ibihumbi magana abiri na mirongo itatu na bitanu tusanga bihereye kwayo mazi kandi hano nta n'ikindi kintu dukora mba ni ukuguma twicaye nka bamwe baba twari twamenyereye kudandaza
abo bakenyezi basaba ko leta yobagarukira vuba nk'ababyeyi bafise abana bato kuko bakenera uburyo bwinshi bwo kugira isuku ribakwiye ikintu dusaba tworonka ahantu tuba dufate uri mu kazu k'iwawe uramenya uko upanga ibintu ariko kubera usanga turi abantu benshi umwana muto impuzu n'ikibazo twasaba ko badufasha kabisa tukaronka ahantu turyama hameze neza kuri ivyo bibazo abo bakenyezi bafise ubushikiranganje mu byo bujejwe harimo gushigikirana buvuga ko hari ibyo leta iriko iratunganya kugira ngo baronswe aho kuba heza kandi hafise isuku iridefose majambere umuvugizi w'ubwo bushikiranganje kuri mikro z'abakunzi b'ijwi ry'amerika asaba abo bakenyezi kwihangana kuko leta itabibagiye ariko ico twotahura muri ibi ni uko leta yitwararitse yuko bajya abantu begeranirijwe hajya haba ku vyo gufungura haba ku vyo kwivura haba ku byo kuronka amagara meza isuku ubwiherero bumeze neza uburaro bumeze neza turi ko turabitunganya muri iyo site ya matyazo haba imiryango irenga igihumbi igizwe n'abagabo abakenyezi n'abana ariko abakenyezi n'abana akaba ari bo benshi n'aho atabiharuro byabo bwite twabashije kumenya abahimuriwe nta mazu barubakirwa bamwe barara mu mahema abandi bakarara hanze nk'uko babitwiganiye Thierry ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali Thierry ndayishimiye urakoze tuve kuyavugwa ku Burundi tuja kuya Republika ya Demokarasi ya Kongo abanyagihugu baba mu minembwe mu ntara ya Kivu y'Epfo basaba ko abasirikare bagize uruhara mu gufata abagore ku nguvu no kurasa ibitungwa vyabo mu ndwi heze bashengezwa imbere y'ubutungane abanyagihugu bo muri ako gace bavuga ko abasirikare ba leta bafashe abagore batandatu ku nguvu ahitwa madegu vedaste ngabo arabandanya abaturage bavuganye n'ijwi rya amerika bari muri santere ya madegu bashinja bamwe mu basirikare ba fardes bakorera muri brigade ya mirongo ibiri na rimwe iri mu minembwe gufata abagore batandatu ku ngufu kurasa inka zirindwi zo mu mwana wo mu muzinda ndetse no gusahura amwe mu maduka y'abacuruzi amakuru dukura mu minembwe yemeza ko ibyo byatangiye ku cyumweru biturutse ku musirikare wa FARDC warasaguye amasasu menshi abandi nabo bagenda barasa kugeza aho uwabitangiye arashwa arakomereka amwe mu masoko yacyo yabonanye n'igisirikare avuga ko uwo musirikare yarasaguye ayo masasu kubera amakuru yari yakiriye avuga yuko umuryango wari mu ntara y'ituri wishwe n'inyeshyamba za ADF hari n'andi makuru avuga ko yayarashe kubera ibibazo by'umushahara we abamukuriye banyereje momo muderwa ni umuyobozi w'abacuruzi muri santere y'amadego yavuganye n'ijwi rya amerika kuri uyu wa kabiri yatangaje ko umuyobozi wa fardesi mu minembwe yabakiriye ababwira yuko yafashe bamwe mu basirikare bashinjwa gufata aba bagore ku ngufu iyo amabutike nk'atatu wari ibintu nk'ibihumbi bitanu by'amadolari ariko si biriya gusa bariya bagore nabo bariko barayinjira mu mazu ko barababaka barabafashe amafaranga zisikise nga ifaranga zabo zisikise nga idolari majana atanu hari abavuze ibihumbi majana abiri ibihumbi ijana ibihumbi ijana na mirongo itanu korere ikintu yatuye yatuyeresa aba abasoda bavyore abagore yarabafunze kandi akatubwira ngo si siwe wabatumye ngo bagende bagire ariya makosa ariko barayigize ku giti kiwe bafashe abasoda bangahe bakoze iyo viole ubungubu ko turavugana bafashe abasoda batandatu ntagitamu elise ni umuyobozi uhagarariye abari n'abategarugori bo mu minembwe avuga yuko batewe agahinda n'uburyo abashinzwe kubarindira umutekano aribo babafata ku ngufu kuri we yifuza yuko abo basirikare baburanishwa imbere y'abaturage ndetse bagafungwa burundu ikindi cyongeyeho cyatubabaje ni uko bibasiriye igitsina gore abagore bafashwe ku ngufu ibyo bintu ntibitumereye neza mu mitima yacu hamaze gufatwa abagore tumaze kumenya batanu ikibanze twakoze twihuse kugira ngo turebe ko turamira ubuzima bwabo tubajana kwa muganga hamaze kujamo kugenda bake natwe gutinya umutekano wacu kuko ababibakoreye bakiha bahazerera abo nibo twabashe kurokora muri make abandi basigaye ntiturabageza kwa muganga usibye gusahura ndetse no gufata ku ngufu abagore aba basirikare bo muri brigade ya mirongo ibiri na rimwe bashinjwa no kurasa inka z'abaturage bamwe mu bagabo bo mu muzinda igisirikare cya kongo cyarasinka bavuga yuko kuri uyu wa mbere ubuyobozi bwa brigade ya mirongo ibiri na rimwe bwabemereye kuzibishyura santos mufashi ni umuyobozi wa sosiyete sivile mu minembwe asaba ko ubuyobozi bwa fardese bwahindura iyi brigade ya mirongo ibiri na rimwe bakabazanira izindi ngabo kuko izi zimaze iminsi zikora amakosa arimo guhohotera abaturage akavuyo ko ari mu minembwe turasaba guhindurirwa gusa bano bayobozi bari aha bakava abayobozi babande basoda brigade iri ahangaha uwitwa jean pierre ruamba n'amasitafu ye yose kubera ababica inka z'abaturage baraje kuporoteje abantu bagasenya imihanda muri santere ville nta yindi ntambara dufite hirya no hino ntagize iminsi ahohotera abantu akabafunga uyu munsi niwe bafunguye zakayo ngo ngo ngo ngo drone yaragiye sinanamenya ko niba nta mafaranga yatanzwe n'ibyo twari ko dupfa nabo w'amasomo umugabo w'imyaka mirongo irindwi bohereza drone yabo uko bazayiterekomanda aho yaguye ntazazi baramufunze baramutorutiye baramumenashije ngo ntatanga amafaranga twavugishije umuvugizi w'igisirikare muri segiteri operasiyoneri sokola de sidi sidi kivu ntiyafata telefone yacu si ubwa mbere abasirikare ba fardese barashe amasasu mu baturage muri iyi santere ya minembwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe hari abagore bane n'umusore umwe bishwe barashwe na fardese babarashe bavuye mu giterane cyo gusengera amahoro ndetse no gusaba ko fardese yarekura umwe mu basore yari ifunze abo basirikare barashe abaturage barafashwe barafungwa vedase ngabo ijwi rya amerika uvira
inshuti mutwumva amatora rusange azaba muri leta zunze ubumwe za amerika tariki ya gatanu yo ku kwezi kwa cumi na kumwe gutaha
muri ayo matora abanyamerika bahanze amaso abanyapolitiki babiri bariko bahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu
abo ni visi perezida kamara harris watanzwe n'ishyaka ry'abademokarate na donald trump wigeze kuba perezida watanzwe n'ishyaka ry'abarepubulikani tubatumiye kuzitabira ibiganiro byacu
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda umugwiza atunga rurangiranwa jeff bezos akaba na nyene ikinyamakuru washington post yashigikiye icemezo cico kinyamakuru co kutagira umukandida perezida muri amerika gishigikira ni nyuma yaho hari amakuru y'uko iki kinyamakuru catakaje abafatabuguzi bo kuri internet barenga ibihumbi amajana abiri kubera iyo ngingo tim shimwe aratubwira ibindi kuri no nkuru iki cyemezo cyatambamiye ishyigikirwa ry'umukandida w'ishyaka ry'abademokarate visi perezida kamara harris nk'uko byatangajwe na radiyo yigenga yitwa national public radio npr kandi abantu benshi babinyujije mu butumwa ku rubuga rw'iki kinyamakuru banenze bezos umuherwe usanzwe ari nawe washinze sosiyete amazon n'urubuga rwayo rukorerwaho ubucuruzi bwo kuri murandasi ndetse n'ikigo blue origin gikora ibikoresho byifashishwa mu ngendo zijya mu isanzure mu gusubiza kuri uku kunengwa mu gitekerezo yatangaje mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere bwana bezos yavuze ko benshi mu bantu bibwira ko itangazamakuru ribogamye yongeyeho ko washington post n'ibindi bitangazamakuru bikwiye kongera icyizere bigirirwa bwana bezos yavuze ko nta mukandida wamenyeshejwe cyangwa ngo agishwe inama kuri iki cyemezo kandi ko nta kiguzi cyangwa ingurane yatanzwe ngo gikunde gifatwe uyu muherwe yongeyeho ko nta sano iki cyemezo gifitanye n'inama umuyobozi mukuru w'ikigo Blue Origin yari yagiranye na Donald Trump kandida perezida w'ishyaka ry'abarepubulikani umunsi gifatwa umunyemari Bezos yanditse ati gutangaza ishyigikirwa ry'abakandida ntacyo bimara mu kugaragaza imigendekere y'amatora ahubwo mu by'ukuri birema imyumvire yo kubogama imyumvire yo kutagira ubwenge kubivanaho ni icyemezo gikwiriye kandi cy'ukuri radiyo npr yatangaje ko kugeza isaa sita z'amanywa abari bamaze guhagarika ifatabuguzi ryabo muri iki kinyamakuru banganaga n'umunani ku ijana bya miliyoni ebyiri n'igice z'abafatabuguzi iki kinyamakuru gifite abo nk'uko iyi radiyo ibitangaza barimo n'abafatabuguzi ba kopi zisohoka ku mpapuro radiyo npr kandi itangaza ko n'abanditsi b'inkuru z'ubusesenguzi zihariye muri iki kinyamakuru batangiye kwegura umusubirizo ubuyobozi bw'ikinyamakuru washington post bwanze kugira icyo butangaza kuri ibi ubwo umunyamakuru w'ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters yabuvugishaga mu itangazo yasohoye ku wa gatanu bwana william lewis umuyobozi mukuru w'ikinyamakuru the washington post yagize ati dusubiye ku mikorere soko yacu yo kutagira umukandida perezida dushyigikira abanditsi makumyabiri b'inkuru z'ubusesenguzi zihariye mu nkuru y'ibitekerezo basohoye ku rubuga rw'iki kinyamakuru banenze iki cyemezo bagize bati icyemezo cya the washington post cyo kudashyigikira umukandida mu kwiyamamariza ubuperezida ni ikosa rikomeye abo bongeyeho ko iki cyemezo kigaragaza ugutezuka ku myemerere shingiro mu by'itangazamakuru y'ikinyamakuru dukunda the washington post ijwi rya amerika ubu naho ni umwanya tubashikiriza ikiganiro amerikana kigaruka ku byaranze amerika muri kahise no muri kubu icuno munsi magiteguriwe na thomas kamirindi
mwaramutse neza abaturage ba leta zunze ubumwe za amerika barimo baratora umukuru w'igihugu kugera ku wa kabiri w'icyumweru gitaha tariki ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe ariko rero mu by'ukuri si we barimo baha amajwi yabo ahubwo barimo barashakira buri kandida abatora bakuru bagize icyitwa koleje y'abatora ni bantu ki bo batoranywa gute ikaze mu kiganiro amerikana itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rivuga ko utora mukuru atagomba kuba depite cyangwa senateri muri congress inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu ntagomba kuba ari umuyobozi ku mwanya wa politiki utorerwa uwo ari wo wose ku rwego rw'igihugu ntagomba kuba yaragiye mu bikorwa byo kwigomeka cyangwa kurwanya igihugu ntagomba kuba yarafashije cyangwa yarabaye icyitso cy'umwanzi w'igihugu itegeko nshinga rigenera buri leta umubare w'abatora bakuru bangana n'abayihagarariye muri sena no mu mutwe w'abadepite muri congress profeseri nathaniel birkhead ni mwarimu wa siyanse za politiki muri kaminuza ya leta ya kansas kansas state university araduha urugero
Wyoming ifite depite umwe n'abasenateri babiri muri kongere bityo ifite abantu batatu muri koleje y'abatora yayo california ya mbere ituwe cyane kuruta izindi ifite abadepite mirongo itanu na babiri n'abasenateri babiri muri kongere bivuze ko koleje y'abatora yayo ari abantu mirongo itanu na bane
ku batora bakuru ba buri leta hiyongeraho n'ab'umurwa mukuru w'igihugu washington dc wo si leta ufite intumwa muri congress umutwe w'abadepite honyine gusa ariko ntibafite uburenganzira bwo gutora amategeko nk'abandi badepite itegeko nshinga rigenera dc abatora bakuru batatu muri iki gihe abatora bose hamwe ku rwego rw'igihugu ni magana atanu na mirongo itatu n'umunani ni ukuvuga magana atanu na mirongo itatu na batanu bo muri leta zose zikigize na batatu bo muri dc abatora bakuru rero batoranywa bate aha itegeko nshinga ntacyo ribivugaho buri leta niyo yishyiriraho uburyo bwo kubahitamo inteko ishinga amategeko ya buri leta yandika amategeko abigenga muri rusange ubu buryo bujya kumera kimwe hose buri shyaka rya politiki rikoranya inama rukokoma bita convention mu cyongereza ku rwego rwa leta igatora intumwa z'ishyaka zizicara muri koleji y'abatora muri leta zimwe na zimwe ariko ni nkeya komite nyobozi y'ishyaka ku rwego rwa leta niyo ibihitiramo abatoranywa baba akenshi na kenshi ari abayobozi mu myanya itorerwa ku rwego rwa leta abakozi b'ishyaka ku rwego rwa leta abaterankunga b'ishyaka impuguke cyangwa abandi bantu bafite icyo bahuriyeho na kandida w'ishyaka abayoboke b'ishyaka bakomeye nk'abigeze kuba abakuru b'igihugu iyo ishyaka rimaze kwemeza abatora bakuru baryo ryohereza urutonde rwabo kwa guverineri wa leta noneho we na sekireteri wa leta bagashyiraho umukono n'ikirango cya leta ijwi ry'amerika umuntu yakwibaza ati bimaze iki ko njya gutora niba ari koleji y'abatora ihitamo perezida wa repubulika mushya birakimaze kuko iyo ugiye gutora ni wowe uba ushyize abatora bakuru kuri kandida wifuza ko atsinda amatora uba ubwiye leta utuyemo uti mu nama yabo muri koleji y'abatora bazahitemo kandida wanjye kanaka cyangwa nyiranaka kandida ku mwanya wa mbere mu majwi ya rubanda muri leta runaka niwe ishyaka rye ku rwego rw'iyo leta rikoranya koleji y'abatora n'abayo bonyine gusa abatora bakuru b'irindi shyaka ntibajyamo niyo mpamvu ahanini kandida uri imbere mu majwi ya rubanda ari we koleji y'abatora yose yemeza muri leta mirongo ine n'umunani kuri leta mirongo itanu zigize igihugu no muri washington dc muri leta ebyiri nebraska na maine ho amajwi ya koleji y'abatora ajya kuri kandida bikurikije uko atsinze muri buri karere k'itora kazo ibi niyo mpamvu mu ijoro ry'umunsi wa nyuma w'amatora abaturage barara bamenye kandida watsinze uko amabarura y'amajwi agenda atangazwa kuko bazi neza umubare w'abatora bakuru bo muri buri leta kandida uje ku mwanya wa mbere mu majwi y'abaturage baba bazi amajwi ya koleji y'abatora yegukanye muri buri leta aya matora turimo azarangira ku itariki ya gatanu y'ukwa cumi na kumwe koleji y'abatora zizaterana umunsi umwe ku itariki ya cumi na karindwi y'ukwa cumi na kabiri gutaha mu murwa mukuru wa buri leta kandida uzatorerwa kuyobora igihugu muri iyi myaka ine iri imbere agomba kubona igiteranyo cy'amajwi byibura magana abiri na mirongo irindwi ya koleji z'abatora zose abanyamerika bamwe na bamwe banenga koleji y'abatora kuko idaha amahirwe menshi abakandida batari mu mashyaka y'ibigugu icya kabiri kandida runaka ashobora kubona igiteranyo cy'amajwi kinini ku rwego rw'igihugu cyose ariko ntabe perezida wa repubulika byabayeho inshuro eshanu mu mateka ya leta zunze ubumwe za amerika ariko twibukiranye ingero ebyiri gusa zo mu myaka ya vuba aha mu bihumbi bibiri george w bush w'umurepublikani yatsinze amatora kandi uwo bari bayahanganyemo al gore w'umudemokrate yaramurushije amajwi ya rubanda ibihumbi magana atanu na mirongo ine naho mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu hillary clinton w'umudemokrate yatsinzwe amatora arusha uwo yatsinze donald trump w'umurepublikani amajwi hafi miliyoni eshatu ni ukuvuga rero ko igikuru atari igiteranyo cy'amajwi rusange yo mu rwego rw'igihugu cyose ahubwo ni uguharanira gutsinda muri leta nyinshi bishoboka mu mateka y'igihugu yose kugeza ubu abantu batandukanye batanze imishinga irenga magana arindwi yo guhindura itegeko nshinga kugira ngo koleji y'abatora ivemo burundu cyangwa se byibura ivugururwe ariko nta mushinga n'umwe wigeze ugira icyo ugeraho inshuti zacu ikiganiro amerika na cy'uyu munsi ntagihumurije mbashimiye ko mwagiteze amatwi maze rero mugire umunsi mwiza mwari kumwe na tomasi kamirindi murakaraba
radiyo y'ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda niho ngaha duciye tuba turabangirira ibiganiro byacu vya mbere vya kino gitondo kuri mikoro mwari mwazindukanye na diana ninahazwe nadia taha niwe yari muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi banje rero ndabikibanuye ndabifuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose turasubira isaha imwe n'iminota mirongo itatu mu yandi makuru nza kubashikiriza